iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu biganiro byacu twahuye duturutse mu makaminuza atandukanye twihuza bitewe n'icyo buri muntu agiye azi twavuga ati buri muntu azanye ubumenyi bwe byadufasha guhuza za serivisi ibyo twakishyuye amafaranga kugira ngo dukorerwe ahubwo tugashyiramo ubumenyi bwacu tukabyikorera uwo ni tuyishime santos umwe mu banyarwanda barangije kaminuza bahisemo kwihangira imirimo arasobanura uko byatangiye iyi nkuru y'urubyiruko rwihangiye imirimo mu gihe isi yose ihimbaza umunsi mukuru w'umurimo n'abakozi ibibazo by'umurimo n'abakozi nibyo twibandaho mu makuru yacu y'akarere mu biganiro byacu mu mwanya ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi amakuru tuyahereye ku munsi w'abakozi hirya no hino ku isi itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni umunsi w'abakozi uyu munsi wizihijwe n'abakozi hamwe n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abakozi bakora ingendo n'ibiterane mu mijyi itandukanye bahimbaza abakozi mu mpande zose z'isi muri uyu mwaka umunsi w'abakozi wahuriranye n'umunsi w'icyumweru ariko ntibyabujije babyiyemeje gukora ibiterane mu rwego rwo gushyigikira abakozi n'uburenganzira bwabo inaha muri leta zunze ubumwe za amerika abantu ibihumbi bateraniye ahantu hatandukanye mu gihugu bashishikajwe n'ikibazo cy'abimukira n'uburenganzira bw'abakozi polisi yarashe urusenda mu bigaragambyaga ku munsi w'abakozi mu mujyi wa siyaro wiherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa amerika muri leta ya washington abategetsi bavuga ko polisi yataye muri yombi abantu icyenda kandi ko abapolisi batanu bakomerekeye muri ako kaduruvayo meya wa siyaro ed mure yamaganye icyo yise urugomo rudafite ishingiro rwakorewe abantu bigaragambyaga mu mahoro kuri uyu wa mbere mu gitondo i los angeles bamwe mu bigaragambyaga ku munsi w'abakozi bari bafite amabendera ya mexique n'ibindi bimenyetso byamagana donald trump uri imbere mu bahatanira guhagararira ishyaka ry'abarepubulika mu matora ya perezida ataha Trump ashaka kubaka urukuta hagati ya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ahagarike abinjira mu gihugu ku buryo bunyuranije n'amategeko kuva i Moscow mu Burusiya kugera i Madrid muri Espagne abakozi bahagurukiye gusaba kongererwa umushahara guhabwa uburyo bwiza bwo gukoreramo akazi kabo no kudaka, kudatakaza akazi bya hato na hato mu gihe ibihugu bihanganye n'ibibazo by'ubukungu budafashije hamwe n'ikibazo kiremereye cy'ibura ry'imirimo polisi y'ubufaransa n'iya turukiya zarasha ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga ku munsi w'abakozi ubwo bahimbazaga hazaga umwuka mubi muri ibyo bihugu byombi ibihugu ibihu bigizwe n'ibyuka biryana mu maso byari bitwikiriye urubuga rwitwa la place de la nation i paris mu bufaransa aho urubyiruko rwari rwariye karungu rwari ruhanganye n'abapolisi bashinzwe umukwabo rusaka rusakuza urwo rubyiruko rusakuza ruvuga ngo buri wese yanga polisi Sekretari wa Departoma ya Leta muri Amerika John Kerry avuga ko hari hafi bari hafi kugera ku bwumvikane bwatuma imirwano yongera guhagarara muri Siriya harimo no mu mujyi munini wa Aleppo. Muri uwo mujyi ibitero by'indege bikomeye byakomeje guhitana abantu no kuri uyu wa mbere tariki ebyiri ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu. Kerry yabonanye na mugenzi we wa Arabia Saudite i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere mu rwego rwo kuzahura ihagarikwa ry'imirwano ryagezweho uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika bifatanije ako gahenge kari hafi kuburiramo ubwo ingabo za siriya zamishaga ibisasu ku mujyi wa arepo zikoresheje indege abasivili bakagwa abategetsi muri amerika bavuga ko ubufatanye n'uburusiya ari ikintu gikomeye mu guhagarika urugomo keri yavuze ko ikibazo gikomeye ari ukubasha gutuma ubuyobozi bw'i mosku bwumvisha guverinoma ya siriya ko igomba guhagarika ibitero ya repo igisirikare cya siriya ku wa gatanu tariki makumyabiri n'icyenda ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu cyahamagariye icyo bise ingoma y'umutuzo kugira ngo imirwano ihagarare mu bice bizengurutse umurwa mukuru damasi no mu ntara ya latakia cyakora keri ashaka ko ubushyamirane buhagarara n'aho yarepo Kerry ntiyorohewe muri uwo murimo bitewe n'uko uburusiya butari muri iyo nama yo kuri uyu wa mbere i Geneve ariko yavuze ko hari ibirimo kugerwaho ati n'ubu turimo kuvugana n'abarusiya dufite akazi tugomba gukora niyo mpamvu turi aha mu gihe rero ingufu za diporomasi zirimo kwiyongera urugomo narwo rwakomeje kuri uyu wa mbere muri uwo mujyi wa arepo abahatuye bavuze ko habaye ibindi bitero by'indege mu bice by'uburasirazuba byigaruriwe n'abarwanya ubutegetsi ababirebera hafi bavuga ko abantu barenga magana abiri mirongo itanu bahitanywe n'ibyo bitero by'indege ya repo mu minsi bahitanywe n'ibyo bitero mu minsi cumi n'umwe ishize ibi byatumye amerika n'ibihugu by'inshuti bihagurukira kwi- kwihutira kurwanya guhagarika ubushyamirane no kongera gutangiza inzira y'amahoro i bagdad muri iraq kuri uyu wa mbere hari umutuzo usesuye kuwa gatandatu abigaragambyaga bari biroshye mu karere kitwa mpuzamahanga ba- ha- bagabanyije rero urusaku kandi bahavuye bajya mu birori by'idini ry'abashiyite aho bizihije ikinyejana cya munani cya imamu musa al kadim umuyobozi w'abigaragambyaga muqtada al sadre yumvikanishije ko kuwa gatanu ashobora gusubira mu karere ahari ingoro y'inteko ishinga amategeko za ambasade z'ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga ashaka kujya gushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo ihindure ibyavuye mu matora abadepite benshi bahunze ako karere mu mpera z'icyumweru ubwo abambari ba al sadre binjiye mu nteko ishinga amategeko bashaka guverinoma nshya igihe bashaka gusubirayo cyangwa se niba banashaka kuzasubirayo nabyo ntibiramenyekana depite serwan sereni yabwiye ijwi ry'amerika ko inama yihutirwa hagati ya perezida wa iraq fuad masum na minisitiri w'intebe heider al abadi n'umuyobozi w'abarwanyi itabashije kugira icyo yumvikanaho ku kiganiro ah, ku- mbese ku bi- ku bigomba kuzakurikiraho muri afurika inzovu ni ikimenyetso kiranga afurika cyakora kuzihiga bimaze gufata intera mu mpande zose z'uwo mugabane ni ikibazo gikomeye cyugarije imibereho yazo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri inzovu ibihumbi ijana zarishwe muri afurika cyakora abarengera inyamaswa zo mu ishyamba barasa n'abafite icyizere ko ibi bizahinduka nyuma y'inama ikomeye yabereye muri kenya muri iyo nama abaperezida barimo uwa kenya uwa uganda n'uwa gabo barahiriye gushyigikira abarengera ubuzima bw'inzovu muri afurika Ian Douglas Hamilton washinze fondasiyo yo kurengera inzovu mu cyongereza bita Save the Elephants avuga ko ubwitange buhanitse ari ikintu gikomeye mu guhagarika ihigwa ry'iyo nzovu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi ni gahunda tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo mu rwanda haracyari ikibazo cy'ubusumbane bukabije ku mishahara y'abakozi mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rirasaba leta y'u rwanda gushyiraho umushahara fatizo w'umukozi leta y'u rwanda ivuga ko ari umushinga uri mu nyigo ariko ko hakirebwa agaciro k'ifaranga n'ubushobozi bw'abikorera mu guhemba abakozi i kigali mu rwanda inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
ku munsi nk'uyu mpuzamahanga w'umurimo biba byitezwe ko hari abatekereza ku gaciro umurimo bakora ubafitiye abagishakisha cyangwa bagikomanga hirya no hino ngo babone icyo bakora cyabitirirwa n'izindi ngeri nk'izo ku bafite icyo bakora mu rwanda kiboneka bisabye kwiyuha kuya naho haracyari ikibazo cy'umushahara fatizo ni ugusobanura ko abantu bo mu cyiciro runaka cyangwa bafite icyiciro cy'amashuri bahuriyeho hari amafaranga batagombye kujya munsi ngicyo gifatwa nk'umushahara fatizo umushahara fatizo mu rwanda uracyari igiceri cy'ijana mu mafaranga y'u rwanda washyizweho mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane imyaka isaga mirongo ine irirenze ku bwanjye natangiye akazi mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kandi ayo mafaranga arafite akamaro urugero natanga ni uko nk'amafaranga nafashe bwa mbere ubwanjye nihereyeho nafashe amafaranga ibihumbi bitanu magana abiri makumyabiri n'umunani n'umushahara ariko yangiriye akamaro kuko narayahembwe nkodesha inzu muri uyu mujyi ngura ibikoresho byose byo mu nzu nguriza n'umuntu igihumbi ariko amafaranga ndanayarira kandi ukwezi kwarangiye nta kibazo mfite ubu si igitangaza kumva mu rwanda uwize icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se lisansi ahembwa arenga miliyoni n'utageza ku mafaranga ibihumbi ijana mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka gitegura umunsi mpuzamahanga w'umurimo minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yavuze ko yari umushinga uri mu nyigo kugira ngo ubashe kuba washyirwa mu bikorwa ariko kubera igihe umaze ibisobanuro bisa n'ibitanyura zimwe mu mpamvu leta y'u rwanda itanga zituma ibigendamo bigura intege mu gushyiraho umushahara fatizo ku bakozi ziri mu zo minisitiri judith wizeye yabwiye itangazamakuru icyo bako ifaranga ry'u rwanda ryata agaciro no kuba abikorera batapfa kubasha guhemba abakozi babo mu buryo butunguranye ntabwo leta yigeze igira ubwoba bwo gushyiraho umushahara fatizo kuko si n'uko tutawufite urahari ahubwo ni uko ari uwa kera leta rero iza kuba itinya gushyiraho imishahara fatizo nta nubwo ari kwirirwa ushyiraho ubushaje yari kubireka gutyo rero ntabwo icyo ari ukuvuga ko leta yatinya gushyiraho umushahara fatizo ahubwo ni uko kugira ngo hajyeho umushahara fatizo bisaba ubwumvikane bw'abantu benshi kuko umushahara fatizo ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'igihugu mu kanya nk'ako guhumbya kubera urupapuro gusa ni ukuvuga ngo ushyizeho umushahara fatizo hatabanje kubaho kuganira kw'inzego nyinshi cyane zitandukanye hashobora kubaho ikibazo cy'ifaranga ry'igihugu guta agaciro icyo ni kimwe icya kabiri ushobora gusanga wihanitse ubwo ryata agaciro umushahara fatizo wawugize muremure noneho abahembwa bagahembwa amafaranga menshi akaba menshi ku isoko ry'umurimo ifaranga rigata agaciro icyo ni kimwe icya kabiri ushobora kwisanga we yagize menshi ku buryo abakoresha kuyishyura bibananira hanyuma isoko ry'umurimo ukaridindiza rwose rigapfa mu itangazo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ryashyize ahagaragara kuri iki kibazo ritangira rigira riti kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo ishyaka girini pati riboneyeho gusaba guverinoma y'u rwanda gushyiraho bidatinze umushahara fatizo ku bakozi nk'uko biteganywa mu ngingo ya mirongo irindwi na gatandatu y'itegeko nimero cumi na gatatu akarongo bibiri n'icyenda ryo kuwa makumyabiri na karindwi gicurasi bibiri n'icyenda ni itangazo rivuga ko minisiteri y'imari n'igenamigambi mu rwanda imaze imyaka n'imyaniko ihugiye ku mushinga w'iryo tegeko rishyiraho umushahara fatizo ariko kugeza ubu ntacyo rirageraho rikomeza ryibutsa ko umushahara fatizo ari uwashyizweho na leta y'u rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane ko ubu hashize imyaka mirongo ine n'ibiri hari byinshi byahindutse ku isoko ry'umurimo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda rikomeza gusaba inzego zose bireba gukemura ibibazo byose by'abari mu zabukuru kuko benshi muri bo ritagaragaza umubare wabo bahabwa amadolari y'abanyamerika atageze ku icumi ku kwezi iri tangazo rivuga ko ayo madolari nta kinini afasha abasaza b'u rwanda bakoreye igihugu igihe kirekire kirekire ariko bahindutse abasabirizi nk'uko Green Party bivuga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Green Party rivuga ko ibi bigomba gusubirwaho byihuse Green Party kandi muri iri tangazo risaba ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB mu magambo ahinnye guhagarika gushora imari mu mishinga rivuga ko itabyara inyungu urugero rwa Green Party kuri iyo mishinga ni imiturirwa yubatswe na RSSB mu mijyi myinshi ariko uyu munsi itagira abayikodesha myinshi muri iyi ikorerwamo mu bice byo hasi gusa Green Party ivuga ko bigaragara ko nta nyigo zigeze zikorwa mbere yo gushora akayabo muri iyo mishinga ya RSSB Green Party yanzura igaragaza ko iyo miturirwa ikwiye kwegurirwa abikorera amafaranga yivuyemo agashyirwa kuri konti zo kwizigamira kugeza ubu imibare itangwa na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda itomora ko leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo gukoresha babiri ku ijana umunani ku ijana bari mu bigo byigenga naho mirongo cyenda ku ijana bari mu rwego rutagengwa n'amategeko ruzwi nka secteur informel ntitwabashije kubona sendika z'abakozi ngo tumenye icyo bavuga ku mushahara fatizo w'umukozi mu Rwanda Eric Bagirubusa ijwi ry'Amerika i kigali
urakoze eric turacyari mu rwanda rumwe mu rubyiruko rwarangije amashuri ya kaminuza ruratangaza ko rusigaye rwarafashe gahunda yo kwihangira imirimo nyuma y'uko bigaragaye ko leta idashobora kuruha akazi rwose ishyirahamwe ry'urubyiruko rurenga mirongo irindwi rwarangije kaminuza mu mashuri anyuranye rwafunguye imirimo igendanye n'ubumenyi rwakuye mu mashuri ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kabuye
abasore n'inkumi bagera kuri mirongo irindwi barangije kaminuza za hano mu rwanda bamaze kubona ko batabonye imirimo muri leta cyangwa mu bikorera bahisemo kwishakira ibyo bakora bashingiye ku bumenyi bakuye muri kaminuza bizemo tuyishime santosi umwe mu bagize iryo tsinda yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu bashyizeho imirimo bakurikije ubumenyi bwa buri wese twahuye duturutse mu makaminuza atandukanye twihuza bitewe n'icyo buri muntu agiye azi twavuga ati buri muntu azanye ubumenyi bwe byadufasha guhuza za serivisi ibyo twakishyuye amafaranga kugira ngo dukorerwe ahubwo tuka tugashyiramo ubumenyi bwacu tukabyikorera abiganjemo ni abize computer science ndetse n'abize contability za accounting usanga ariwo mubare munini dufite mu bo dukorana kugeza ubu ngubu dufite serivisi z'ubucuruzi ndetse tukagira na serivisi zindi dutanga dufite mira protocol eh, iyo ni gurupe y'abakora protocol tukagira na mira it iyo ni gurupe y'abakora ibintu bigendanye na it uru rubyiruko rwatangiranye n'imishinga irindwi ariko iyi mishinga ine niyo yatangiye gukora irimo iyo kwakira abashyitsi baje mu nama zinyuranye mu rwanda iyi mishinga ikora saro z'abagore n'iz'abagabo ndetse n'imishinga y'ubucuruzi uru rubyiruko rwatangije amafaranga ibihumbi magana inani rwagiye rusagura kuri babaga bahawe n'ababyeyi babo bakiri mu mashuri buhoro buhoro bagenda bagera ku ndoto bari bafite tuyishime avuga ko buri munyamuryango ahemberwa ibyo yakoze ntabwo ayo twinjije buri muntu wese yahita avuga ati ndafataya ndafataya ndafataya ahubwo twihaye umugambi ko tugomba kubanza kwigomwa ayo twakabise ku mifuka yacu tukabona tukagira ibyo twubaka kugira ngo noneho bizasarure ikintu kinini gifatika cyaduteza imbere E, kugeza ubu ngubu buri muntu afata amafaranga bitewe n'akazi yakoze nk'urugero nimba harimo umukozi wo muri mira saloni uwahembwa kuko n'ubundi umunsi ku munsi aba akurikirana ibya saloni ubu ngubu abona saleri nimba nka protokole nk'urugero nimba hari ikiraka cyabonetse ubabona amafaranga bitewe n'uko ikiraka cyabonetse ntabwo rero tuvuga ngo umuntu abona amafaranga ya buri kwezi mu bagize iri shyirahamwe bishakiye imirimo babwijwe irya mbere ko batazirirwa bashakisha indi mirimo yo gukora ahubwo bazakomeza gushimangira ibyo batangiye nubwo barangije za kaminuza nta soni bafite zo koza abantu mu mutwe nta soni bafite zo kujya gukora akazi ko kwakira abashyitsi byose mu mugambi umwe wo kwikura mu bushomeri iyi gahunda isa nk'iyoroheje yo gukora saro iha buri kwezi uru rubyiruko inyungu ya miliyoni ebyiri minisitiri w'umurimo yudita wizeye ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru bategura umunsi w'umurimo uba tariki ya mbere ya buri y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka yavuze ko urubyiruko rukwiye guhindura imyumvire abarangije za kaminuza babuze akazi bakaba bahabwa amasomo yabafasha kubona akandi kazi mu buryo bwihuse turashaka ba bandi noneho bize batari guhita babona akazi ku isoko ry'umurimo noneho du- du- duhindure imyumvire duhindure n'imikorere babe babona ubundi bumenyi butandukanye n'ibyo bize mu ishuri nabo bahabwe ubumenyi ngiro bushobora kubafasha kugira ikindi kintu bakora ku isoko ry'umurimo bitari eh, by'umwihariko ibyo bize iyi gahunda ikangurira urubyiruko rwarangije kaminuza kwishakira akazi iramutse yitabiriwe yagabanya umubare w'abashomeri barangije kaminuza ubu bamaze kugera kuri cumi na batatu ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
n'icyanjye ni icyawe n'icyacu
inshuti z'ijwi ry'amerika murararitswe ubwo rero turacyari mu rwanda Ah, tu- rumwe mu- ah, nako tunyarukire mu burundi mu mbabarire aho aho bizihije nabo umunsi kuri uyu wa mbere umunsi mpuzamahanga wahariwe akazi urunani mpuzamasendika kosibu rusaba leta guhashya- guhashya ingeso yo gutanga akazi hakoreshejwe ikimenyane na ruswa ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ibirori nyamukuru by'umunsi wahariwe abakozi n'akazi byabereye mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi aho perezida nkurunziza yarari umukuru w'ihuriro ry'amasendika mu burundi kosibu yavuze ko hari ingingo leta yagiye irafata itagishije inama na gato abakozi nk'uko babyemeranije taxis gahungu yatanze akarorero k'abakozi b'ibisata bimwe bimwe bakuwe kuturusho abandi bagabanizwa imishahara mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta yamenyesheje ko ibi bishobora gushikaho abakozi batavyihanganira yanashikirije kandi amakenga y'abakozi biribonekeza yuko mu buzi butari buke hakoreshwa ikimenyane na ka mwana wa mama eka mbere na rimwe rimwe kuhengamira ku migambwe ahandi naho itangwa ry'akazi rikaba ryabaye igurishwa ry'ibibanza mu bisata bitari bike by'ubuzi tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushyirwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandi abangura gutyo akazi kakaronswa ubishoboye urusha abandi turabye ingena agahembo kindi ca ndikize gahabwa abakukuruke n'ishyirahamwe ryo guteganiriza akazoza unicef ikamera na onupe harakenewe vuba na bwango ko hoba icigwa cozuza agahembo kabo bakozi bagomba kandi dusabe leta biciye mu bugenduzi bw'akazi ko yosaba bakoresha amahinguriro amwe amwe gufata abakozi neza mu kuba gateganiriza akazoza no kubavuza umukuru w'unani mpuzamasendika arashima ariko ko hagiyeho urwego leta abakoresha n'abakozi bahuriramwo bakaganira ivyo mbere ngo vyatumye na za yegeregere zigabanuka mu gihugu mugabo nubwo biri uko asaba leta gucungera inyungu z'abakozi cane cane mu mashirahamwe yigenga aho usanga bakurwa bagataha zirayoye umukuru w'igihugu yavuze ko yumvise ivyasabwe perezida nkurunziza yanagarutse ku bube gito bw'abantu batemvye amashirahamwe ya leta canke ifisemwo imitahe aca avuga ko ari irya nyuma bagabisha twasanze barigize ubugabo bwigaba bakaza bariyongera umushahara uko bashatse birabaje kubona nk'umuntu yahembwa nk'umuriyoni n'igice cyangwa miliyoni zibiri ugasanga mu mezi atanu ageze ku miliyoni ndwi twasanze kandi bari n'uburenganzira bwo kwinjiza abantu amajana n'amajana mu ishyirahamwe rya leta ugasanga amafaranga ya leta yokungutse agafashe n'imigambi ugaca umenga ni leta mu yindi twasanze kandi abo bantu birirwa bariha impushya zo kuja mu mahanga ngo bagiye mu nyigisho tubaje kandi kubagabisha iyo ngeso guhera ubu nyene ikihagarara icibagiwe co ni ugufata amafaranga muri ayo mashyirahamwe atangwa n'abarundi ubwabo ugasanga amafaranga bayafata nk'uko umenga ni gwabo aho kuyakoresha ku neza y'abatanze amafaranga bakayashyira mu mabanki ntabwo muri abagwiza mwebwe muri abadandaza muri abakozi b'abanyagihugu batanga interano zabo ikindi kibazo cagarutsweko ni ikijanye n'umutekano muke uwaserukiye abakozi yahamagariye abafise ivyo baharanira kwirinda ico cose caka ubuzima kiremwa muntu tumaze iminsi twumva hirya no hino ko hishwe abantu batandukanye abandi banyurujwe ariko ubu rero umengo abari mu nzego z'umutekano nibo bagemeye kurusha abandi turabye intwanzagabo zigize iminsi zishwa mbere ku muranga izuba rita aha twagira tubati mbega inzego z'umutekano zija gucungera no kugarukana umutekano mu bihugu byo hanze bikabananira bari mu gihugu c'amavukiro abari muri izo nzego ntibikebuke amazi atararenga inkombe twagira kandi tubarira abo bose bafashe inzira yo gukora amaraso no kuzimanganya ubuzima bwa bene barundi kubera inyungu izi canke ziriya ko boteshwa bagata nta nyungu n'umutahe bizova mu maraso abo bose bafite inyungu za politike baharanira tubasabye ko bokurikiza inzira y'amahoro inzira y'amaraso nishika iyo nzira umukuru w'igihugu arafise bamwe bamwe ayagiriza asaba ibihugu vyabakiriye kubarungika mu burundi turanasabye kandi n'ibihugu kuko mu maraporo tumaze kuronka ibijanye n'ubutungane baratwereka yuko bamwe bamwe batuma bagatanga amafaranga kwica bene wabo bamwe bamwe bari mu bihugu bahaye indaro turashima ubutungane ko bwashikirije ivyo bihugu abo bantu kugira ngo babafate babacire imanza aho bari canke baruke mu burundi bacibwe imanza hano mu gihugu cacu burundi nk'uko vyabaye umugenzo ku munsi nk'uyu perezida nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu n'amashirahamwe bakoze neza mu bashimiwe harimo ubushikiranganji bw'akazi amashure ihinguriro ry'ibinyobwa burarudi abanonotsi baherutse gutera iteka igihugu mu mahanga bakaronka imidari hamwe n'umwe mu bana w'umuryango w'umukuru w'igihugu eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
eroje urakoze kuri iyi nkuru abakozi rero ku isi hose twongereye tubifurize umunsi mwiza tubatura n'aka karirimbo ntacyo nzaba indirimbo ya adrien na midi ntacyo nzaba ya hawa hawa hawa hararoya ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika nawo ntacyo uzantwara abanzi bantera basubirayo birukayo
umaza ibyanye byahise wangize umwana mu rugo kwa data ubu ni umunyembaraga kandi njye nashize amanga n'iby'isi ntibingangara kuko turi kumwe
Amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika nawo ntacyo uzantwara abanzi bantera
Nshuti turi kumwe turi hafi gusoza ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha mbere y'uko dusezeranaho ariko tubanze tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni umunsi w'abakozi uyu munsi wizihijwe n'abakozi hamwe n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abakozi bakora ingendo n'ibiterane mu mijyi itandukanye bahimbaza abakozi mu mpande zose z'isi muri uyu mwaka umunsi w'abakozi wahuriranye n'umunsi w'icyumweru ariko ntibyabujije ababyiyemeje gukora ibiterane no gushyikirana bashyikira abakozi n'uburenganzira bwabo sekretari wa departema ya leta muri amerika john kerry avuga ko hari hafi kugera ku bwumvikane bwatuma imirwano yongera guhagarikwa muri siriya harimo no mu mujyi munini wa arepo muri ibyo bitero hari ibitero byabaye mu mujyi wa arepo aho abasivili bakomeje gukomerekera no kuri uyu wa mbere bagdadi muri iraki kuri uyu wa mbere hari mu mutuzo usesuye ku wa gatandatu abigaragambyaga bari biroshye mu karere kitwa mpuzamahanga bagabanyije urusaku kandi bahavuye bajya mu birori by'idini ry'abashiyite aho bizihije ikinyejana cya munani cya imamu musa ari kadimu umuyobozi w'abigaragambyaga mukitada ari sadre yumvikanishije ko ku wa gatandatu ku wa gatanu ashobora gusubira mu karere ahari ingoro y'inteko ishinga amategeko za ambasade z'ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga ashaka kujya gushyira igitutu kuri guverinoma ya iraq kugira ngo ihindure ibyavuye mu matora inzovu ni ikimenyetso kiranga afurika cyakora zirimo guhigwa bimaze gufata intera mu mpande zose z'umugabane ni ikibazo gikomeye cyugarije imibereho yazo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri inzovu ibihumbi ijana zarishwe muri afurika cyakora abarengera inyamaswa zo mu ishyamba barasa n'abafite icyizere ko ibi bizahinduka nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu yahuje uwa kenya uwa uganda n'uwa gabo nshuti mwese mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije dushimiye enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma yari kumwe na inosa kimenyi amakuru mwagejweho nanjye eugenia mukankusi hari nanjye wabafashije gukurikira ibi biganiro abarimo duteze amatwi mwese nongeye kubashimira kuba muri abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika no kuba mwakurikiye ibiganiro byacu mbashimiye rero byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye kandi nkambararikiye n'ibindi biganiro byacu mukomeze kumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.